kumuunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fpr niyo ngabo kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje baya makuru twayabateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca washington dc mu ntumbero yo kwirinda umugera wa korona mu rwanda leta yategetse ko ingendo hagati y'intara n'igisagara ca kigali mu modoka rusangi zihagarikwa mu ntumbero yo kwirinda ikwiragizwa rya virusi ya korona kuri bamwe ni ikibazo gikomeye cyane igihombo cyo ntabwo cyabura kuko kuko nyine abagenzi benshi twagiraga ni ab'i kigali urumva ari ab'i kigali ntabwo bazongera gutega abagatega ab'i nyamagabe ubu ni akazi dufite urebye uwo ni umwe mu barondera amaramuko mu gisagara cya kigali bagataha mu ntara abarundi barenga amajana atanu bahungurutse bavuye mu rwanda batahutse kuri uyu wa kane ciye ku mupaka wa nemba abaganga ku mugwa mukuru wa kenya nairobi bahagaritse imyiyerekano ikiringo mfatakibanza ya mari itegerezwa kwihuta igikorwa ca gisirikare c'ubufaransa kizobandanya ido n'ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi abaganga ku mugwa mukuru wa kenya nairobi bahagaritse imyiyerekano ibindi kuri iyi nkuru murabishyikirizwa na eugene mukankusi abaganga ba leta mu mujyi wa nairobi basubiye ku mirimo uyu munsi kuwa kane nyuma y'iminsi itandatu bayihagaritse bamagana itinda ry'imishahara no kutagira ibikoresho bibarinda mu gihe barimo kwita ku barwayi ba covid cumi n'icyenda nk'uko umuyobozi mu rugaga rw'amasendika yabo yabivuze turanira kawugiriya ku rubuga rwa whatsapp yavuze ko abaganga basubiye ku mirimo nyuma yo gusinyana amasezerano n'abayobozi ba komine ejo kuwa gatatu muri ayo masezerano guverinoma yijeje guhemba abaganga imishahara yabo ku munsi wa gatanu wa buri kwezi bidashobotse abaganga bafite uburenganzira bwo guhagarika akazi batabanje kumenyesha abakoresha amasezerano ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters byabonye anaha abaganga amazu abiri yo kwishyira mu kato igihe bakwandura covid cumi n'icyenda ubuyobozi bwa komini bwemereye kandi abaganga ibikoresho byujuje ubuziranenge ku rwego rwo hejuru byo kubarinda kwandura abaganga magana atatu makumyabiri bari basohotse mu kazi mu cyumweru gishize bavuga ko ibikoresho bafite byo kubarinda nta kamaro kandi ko nta hantu hahagije ho gushyira abantu mu kato kandi ko ubwishingizi mu kwivuza bufite inenge iyo myigaragambyo yagize ingaruka gusa ku bitaro bya leta muri komine si ku bitaro bya guverinoma y'igihugu cyose cyangwa ku by'abigenga
urakoze eugenie amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini igice cya mbere c'abarundi bahungutse bavuye mu rwanda batahutse kuri uyu wa kane bose hamwe barenga gato amajana atanu bavuye mu ikambi ya mahama iri mu buseruko bw'u rwanda baciye ku mupaka wa gasenyi nemba ruhande urubibe n'intara ya kirundo mu burundi mugenzi wacu kiye claver niyo nkuru yari ku mupaka w'uburundi n'u rwanda amaze kuvugana na mugenzi wacu edi gwema rero cyane urakoze neza na neza duhagaze ku mupaka ugabura uburundi n'u rwanda impunzi z'abarundi iza mbere ziriko zirajabuka ubushikiranganji bw'u rwanda bujejwe impunzi bushikirije umushikiranganji wo mu burundi ajejwe umutekano w'inkoba hagati mu gihugu impunzi zigera ku majana ane na mirongo icenda na zitatu ubu muri kino gihe nibo bariko barajabuka umushikiranganji w'uburundi gervain de la conca akaba ahejeje guhereza idarapo impunzi za mbere zamaze kujabuka hamwe n'uko nabivuze akaba ari amajana ane na mirongo icenda na batatu ariko bakaba basubiye ko n'abandi bakiri inyuma bazobandanya bahunguka ku kwezi ku kwezi mbere y'uko bambuka umupaka ese haba habanje kubaho ibiganiro hagati y'impande eshatu dore ko arizo zirimo kugerageza gutuma iki gikorwa cyo gutahana izo mpunzi kiba aha ndavuga leta y'u rwanda hcr ndetse n'intumwa z'uburundi irinde yuko zino mpunzi zegera ku mupaka abaserukira leta y'u rwanda n'abaserukira leta y'u burundi hamwe n'ishyirahamwe hcr igisata cyo mu rwanda n'ico mu burundi babanje kugenda ahantu hamwe baraganira baravugana ingene baja guhana izo mpunzi bumvikana ingene ijya kugenda ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi bwahawe ibipimo za zino mpunzi zose zapimwe zikiri kandi ya mahama bigaragaza yuko atakigize cy'umubiri wa covid cumi n'icyenda bafise impande zitatu rero zabanje kuganira maze izo mpunzi zibona ah, kurengana n'ubu bariko bararengana bagizwe ahanini n'abagore n'abana ku kirenga mirongo icyenda ku ijana kandi bamwe muri bo twaganiriye batubwiye ko baryohewe kubona batashe mu gihugu cyabo nka bose n'abaturuka mu ntara zo mu buraruko bw'urubu cyane cyane mu ntara ya kirundo hanyuma se u- ubarebye ku maso ah, bameze bate Eh, nk'ubu turiko turavugana edi imbere yanje hari umupfasoni ahetse umwana ateruye n'uwundi mu minwe akaba afite n'udusakoshi kinini imbere yiwe ariko araraba hakurya mu burundi urabona ko akamwene ku ma- ku maso ari kenshi ndamubajije igituma aryohewe nababwira ati ndagewe kubera nsubire kubona igihugu canje c'uburundi haheze imyaka itanu ndacyumva ku matwi ntakibona ati n'ubu ndagewe kubona nsubire kukibona hanyuma abandi nabo abagabo urabona ko baryohewe ariko hari n'abandi batubwiye yuko uh, bafise ubwoba ati turumva ko hakiri ibintu bimeze nabi ati "Ubu turagiye turabe yuko ati tuzoba maze duhe amakuru bagenzi bacu basigaye mu migambi ya mahama tuzababwira uko tubimeze ariko uriko uraraba nk'abo twavuganye abafise ubwoba ni bake abandi urabona ko bamwenyura ah, kandi ba- baryohewe bafise utwo baje baragaburira abana babo hari abafite udusahani dufite uducupa turimo amazi biboneka yuko banarushe kuko bagize urugendo rw'amasaha agera ku munani kuvuye mu kambi ya mahama isaha zibiri z'agatondo izo mpunzi niziva aho ngaho ku mupaka wa nemba barazijyana hehe hanyuma numvise ko hari n'ubutumwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba yakishije ku rubuga rwa twitter waba ubonye yego cyane umushikiranganji agize intore hagati mu gihugu jerubendera ko guca ubunye n'ububunye amaze kuzakira ababwira ati karibu mu gihugu canyu c'amavukiro karibu muri leta eh, y'i leta ngozi avuze ko baca bashikira mu ikambi y'agateganyo ah, mfata kibanza yahitwa isongore ni mu ntara ya ya kirundo abandi baca bajanwa i muyinga eh, kugira ngo babe baha- baraharindiriye mu kiringo c'amasaha mirongo ibiri n'ane maze bazoshobore gusubizwa ku makomine bose baje bavamwo hanasubiyemo mbere ubutumwa bwanditswe n'umukuru w'igihugu nk'uko wari ubivuze avuze ko leta mvyeyi irongowe na perezida evariste ndayishimiye yifurije ikaze ko boza bakisanga atana kimwe bazoba ndetse anavuze ko umutekano wabo uzoguma wubahirizwa ata kintu na kimwe bazoba pierre claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ku mupaka uhuza u rwanda n'u Burundi ndagushimiye cyane komeza ukurikirane iyo nkuru uratugezaho mu makuru yacu ataha murakoze namwe tubandanye kuri iyi nkuru y'impunzi z'abarundi zatahutse uwa nyuma yashoboye kujabuka umupaka hari isaha cumi na zibiri n'iminota itanu mu kanya karangiye ababo bari baje kubakira hakurya y'umupaka muri komine busoni mu ntara ya kirundo ntibashoboye kubonana nibyo mugenzi wacu diane nininazwe atubwira bamaze guhabwa idarapo ry'igihugu n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi abahungutse baciye bacishwa mu bibanza byo gupimirwamo umugera wa covid ya cumi n'icenda babanje gukarabishwa inyuma yaho burijwe imodokari zari zabarindiriye kugira ngo babandanye mu kigo c'abateguriwe kiri isongore muri komini ya kiremba y'intara ya ngozi aho isongore babwiwe ko bazohamara iminsi itatu bariko bakurikiranwa n'abahinga mu gukingikiza ca virusi ya korona bongera baronswa inyigisho zo gukunda igihugu nk'uko umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yabakiriye yabibabwiye kuba baciye babandanya ntivyakiriwe kumwe n'abanyakirundo batari bake bari baje kubategera mu bo bitaguye neza hari abari baje kuraba ko hari ababo bobona mu bahungutse bataha uko bazindutse bari biteze kandi ko baronka amakuru y'abaje bakaronka n'amakuru ku bagiye kuza ibitavuye bikogwa mu gihe uburundi bwatangaje ko ibikenewe vyose vyari vyategekanijwe kugira ngo bikingire ikiza ca covid ya cumi n'icenda kasorobo kahabaye ni uko abari ku rubuga batashoboye guhana intambwe y'imetero haba ku bari baje gutegera ababo n'abandi bari baje kurorera hagati aho bamwe mu bahungutse babwiye ijwi rya amerika uko biyumva ndanezerewe cyane rwose yego umutekano ndawizeye nk'uko n'abandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza Eh, nuko numvise ko iwacu amahoro ahari ngenda ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u rwanda ko banyitwaritse neza nkaba ntahukanye abana banjye batazingamye ngo bagwingire nkaba nkomere bakaba bamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika barageze mu rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika niyumvamo neza mu mu mutima haranezerewe kabisa kubera ko ngiye mu gihugu cy'amavukiro kandi nkongera nkashimira na leta y'u rwanda yatwakiriye kubera yatwakiriye neza reba no kuduherekeza badu- baduherekeje neza mu mutekano nifuza ko twoshika iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye njye nari nahunze mva muri kirundo komine ntego muri bibiri na cumi na gatandatu nahisemo gutahuka kubera ko tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi imbonerakure barambwira ati imbonerakure ikoze- ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga twituze ubu nta muntu ahohotera uyundi Eh, nizo mpamvu niyumviriye gutaha ati ko amahoro abonetse reka ntaha
hisemo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse je ndumva afite amahoro mu mutima kweri niho aba no mu Burundi ariko bimeze n'umutuzo dutahutse kubera ahabonetse amahoro tukiri kuri iyi nkuru y'impunzi z'abarundi zatahutse zivuye mu ikambi ya mahama mu rwanda umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati general ndirakobuca gerve yari yishikiye mu kibanza aho zakiriwe mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije aravuga uko ico gikorwa cyo kwakira izo mpunzi cagenze igikorwa cyagenze neza cyane eh, twakiriye impunzi za bene wacu b'abarundi bavuye mu ikambi ya mahama bangana amajana ane na mirongo icyenda na batatu abakiye mu kanyamuneza ntangere hari abasangwa bari babategereye hari abamenyeshamakuru hari abajejwe amashengero hari abajejwe ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu bose niho bari bari na cyane cyane abakorera mu ntara za kirundo reka n'abakorera mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange izo mpunzi zitangwe gutahuka zari zimaze nk'imyaka irenga itanu mu rwanda aho mu ikambi ya mahama mbega itahuka rya muri leta y'uburundi muriha iyihe nsiguro itabuka ry'izo mpunzi muri leta mbyeyi leta nkozi tubiha inziguro y'uko ikintu cyose ni umwanya wacu tubona yuko babonye yuko hageze yuko ibyo baba bahenda baguma babereka ko babonye ko atari byo ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka barabonye ko ibyago mabwira byose byari ibinyoma babohera amaboko imugongo ariko baracuruza muri ibi na biriya itahuka ryabo rero ritwereka yuko babonye yuko ibyo bababwira byose atari byo ahubwo bafashe ingendo zo kuza kwifatikanya na bene wabo abarundi kugira twubake igihugu cyacu c'uburundi mu rugamba rwo kurwanya ubukene impunzi z'abarundi amajana atanu zitahutse ni igitigiri gitoyi ugereranije n'igitigiri c'impunzi zirenga ibihumbi mirongo itandatu ziri muri iyo kampi muri leta y'uburundi murafite akizero ko n'izindi mpunzi zizotahuka mu minsi ya vuba turifi turafite icyizere gikomeye cyane ni nabyo twasabye ubuserukira leta y'u rwanda yaje aziherekeje twasabye yuko boshobora gufasha abarundi bose bene wacu bari mu ikambi y'amahama kugira batahuke mu gihugu cyabo cy'amavukiro igihugu cy'amata n'ubuki kugira twese dufashanye kubaka igihugu cyacu cyatwigarutse mwihweje izo mpunzi z'abarundi zatahutse amajambo zoba zamaze kubashikiriza mushobora kutubwira ukuntu mwazibonye umunezero wari wose bari bafise akanyamuneza ntangiye ko gutahuka mu gihugu cyabo cyabibarutse n'ikimenyamenya ah, abamenyesha amakuru bagenzi banyu ababwiye byinshi batubwiye n'abandi barundi batakiri mu nkambi kuko bash- barenga amajana atanu bahunze inkambi nabo bariko bifuza ko uno munsi tuza kubona bageze ku mupaka kugira nabo oh, bace bambukana n'abandi dusaba rero leta y'u rwanda ko nabo nyene yoborohereza mu makomvu agiye gusubira kuza abo bose ba- batakiri mu nkambi bahunze inkambi kugira nabo baborohereze baze nabo mu gihugu cyabo cy'umuvuzi ikintu kigiye gukurikira muri kigeni n'ikihe mu- iryo rigiye gukurikira tubatwaye mu ikambi yo tuzobapimiramwo umugera coronavirus hama duheje kubapima y'isongore duheje kubapima coronavirus tuzoca tuba- tubatwara mu ngo zabo aho bazoshikira muri ya nkadrema ya bene wabo bene barundi bashikire muri ya nkadrema y'abajeje intwaro ku mitumba mu makomine eka no mu mazone hanyuma tubafashe gusubira mu buzima bwo ku mutumba kubafasha ibi na biriya byahinduka bya misi yose mu kanya gatoya cyane rwose kandi mu gusozera hari izindi mpunzi z'abarundi ziri muri kongo aho ni mu ikampi ya rusenda ziriko ziratera akamu zisaba ko zihagorewe zisaba ko leta y'uburundi ikorana na leta ya kongo kugira ngo muzitahukane ikintu mwobwira izo mpunzi zo mu ikampi ya rusenda n'ikihe abari mu ikambi ya rusenda nabo nyene turiko turavugana n'ishyirahamwe rijejwe iby'impunzi hasere twavuganye yuko nabo nyene vuba na vuba igiye kurikirana hasere hamwe na leta ya kongo kugira nabo tubategurire uko bashobora bashobora gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro general ndirakubuca gervais umushikanje w'uburundi ajejwe intwaro yo hagati murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye mu rwanda ukwiyongera kwa covid cumi n'icyenda ukwagaragaye muri ibi bihe kwatumye inama y'abashikiranganji ifata ingingo zikomeye zirimwo ko abantu bose bategerezwa kuba bashyitse mu ngo zabo isaha imwe yo ku mugoroba asumta kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru inama y'abaminisitiri yateranye ku mugoroba kuri uyu wa gatatu imyanzuro isohoka mu rukera rwo kuri uyu wa kane yafatiwemo ibyemezo bisaba abantu bose kuba bageze mu ngo zabo isaa moya za nijoro bivuye kuri saa tatu za nijoro ni imyanzuro isa nk'itatunguranye kuko kuri uyu wa gatatu wasangaga abantu aho baganirira batewe impungenge n'imibare y'abandura kovide cumi n'icyenda imaze iminsi yiyongera ndetse hari n'abari batashywe n'ubwoba bw'uko inama ya guverinoma yakongera gufata umwanzuro wo gusubiza abantu mu ngo zabo gusa nubwo hatabayeho guma mu rugo yeruye imyanzuro yatangajwe n'inama y'abaminisitiri yagize ingaruka zigaragara harimo kw'ingendo hagati y'intara n'umujyi wa kigali mu modoka rusange zihagaritswe ibintu byongeye guhangayikisha abatari bake cyane cyane bashakiraga amaramuko mu mujyi wa kigali bagataha mu ntara abo twakatiye bose mu gatondo bagarutse tubasubiza amafaranga yabo nta bantu batarabimenya b'abaturage barimo kuza kubakora bari kuza tukabasobanurira ko ziri gukatira inyamata igihombo cyo ntabwo cyabura kuko kuko nyine abagenzi benshi twagiraga ni ab'i kigali urumva ari ab'i kigali ntabwo bazongera gutega bazatega ab'i nyamata ubu ni akazi dufite urebye abagenzi hari kuza nyine umwe umwe batabizi tukabasobanurira bakigendera ubuze nk'ufite impamvu ikomeye cyane impamvu ikomeye ari gutega yagira nyamata moto zo zirimo kwambuka agatega moto batabaga igihumbi na magana atandatu moto kuva hano imujyana i kigali moto ziri kubaca birindwi ingendo zo kujya cyangwa kuva mu karere ka rusizi zahagaritswe uretse amakamyo atwara ibicuruzwa gusa inama y'abaminisitiri kandi yahaye ububasha inzego z'ibanze zo kugenzura abatubahiriza amabwiriza yashyizweho yo kwirinda covid cumi n'icyenda byaba ngombwa bagahana abatayubahiriza bafunga ubucuruzi bwabo bamwe mu bacuruzi bavuga ko aya mabwiriza batayasobanukiwe neza ku buryo hari abayafashe nk'aho bategetswe gusubira mu rugo uyu asanzwe afite ubucuruzi bwo kugaburira abantu no kubacumbikira mu karere ka bugesera mu murenge wa gashora yahisemo gufunga ntabwo turimo gukora twumvishije bavuga ko abantu basubiye muri ya gahunda yo guma mu rugo ubwo ngubwo n'amahoteli n'amagesite hawuzi muri rusange ngo ntabwo byemerewe kongera gukora turavuga tuti rero ubwo natwe reka dufunge twiturize tuzi ko twasubiye muri guma mu rugo nyine nko muri ya mezi yo mu kwa gatatu n'ukwa kane nyine urumva iyo bizinesi iyo ari yo yose ifunze ntabwo igihombo cyabura ahantu aho ariho hose ho ntabwo rwose igihombo cyabura
ubu se nta kintu cyanyu cyangiritse niba mwagize gutya mukaba mwari mufite bizinesi mukayifunga mu munota umwe nta kintu ntacyangiritse urumva ntibiba bigomba gutekwa bikagenda biba bitagitetswe ari ibipfa byo bigomba kuba biri bupfe ariko ubwo nyine nicyo cya gihombo nyine giterwa n'ibi bihe turimo iyi nama yari iyobowe na perezida paul kagame yanzuye kandi ko utubari twaba utwo mu maresitora no mu mahoteli tuzakomeza gufunga izi ngamba zikajejwe mu gihe imibare y'abahitanwa ndetse n'abandura kovide cumi n'icyenda ikomeje kwiyongera mu rwanda kuva umurwayi wa mbere wa kovide cumi n'icyenda agaragaye mu rwanda mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka hamaze kuboneka abanduye indwara ibihumbi bitatu magana atandatu makumyabiri na batanu mu bipimo ibihumbi magana atatu mirongo inani na bitatu na magana ane mirongo inani na kimwe abagera ku gihumbi magana inani na cumi barayikize mu gihe abagera ku gihumbi magana inani bakitabwaho n'abaganga nabo cumi na batanu yarabahitanye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali indwi zibiri z'ikoraniro rikuru ryo kwemeza abakandida mu migambwe ibiri ikomeye muri leta zunze ubumwe za amerika ziriko zitera zisozerwa kuri uyu wa kane aho perezida donald trump aza kuvuga ijambo yemera guserukira umugambwe wiwe mu ikoraniro rikuru ry'umugambwe w'abarepublikani inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ken bredmeyer mwumva mu ijwi rya temistokle mutijima biteganijwe ko perezida trump avugira ijambo rye mu gice cy'epfo cy'ubusitani bwa perezidansi ya amerika iryo rirakurikirwa no kurasa ibishashi by'umuriro bikorerwa mu busitani ndangamurage National Mall hafi y'aho radiyo ijwi rya Amerika ikorera kuba ari kuri gahunda y'abafata ijambo kuri uyu wa kane harimo senateri Mitch McConnell umukuru wa sena unahagarariye ishyaka ry'abarepublikani muri sena ya Amerika harimo kandi senateri Tom Cotton depite Kevin McCarthy uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani mu nteko umutwe w'abadepite ndetse n'umwe mu bakobwa ba perezida Trump Ivanka Trump mu gihe imidugararo ishingiye ku moko ikomeza kwiyongera muri amerika visi perezida mike pence ejo nijoro yabaye nk'uwibasira umukandida w'abakeya b'abademokarate ko ari mu bashyigikiye ko ingengo y'imari y'igipolisi igabanywa mu ijambo rye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu yabwiye abatora ko batazigera batekana muri amerika iyobowe na biden bwana pence yagize ati joe biden avuga ko amerika yamunzwe n'irondaruhu kandi ko iyubahirizwa ry'amategeko muri amerika rikorwa harenganywa ba nyamuke abajijwe niba ashyigikiye ko ingengo y'imari ijya mu bikorwa by'iyubahirizwa ry'amategeko igabanywa yasubije ngo yego rwose ukuri guhari rero ni uko mutazigera mutekana muri amerika ya biden ayo magambo visi perezida mike pence yayavugiraga ku ngoro y'amateka y'ahitwa fort mchenry iri mu mujyi wa baltimore aho ingabo za amerika zatsimburiye igitero cy'abakoloni b'abongereza mu w'igihumbi magana inani na cumi na kane mu myaka ya mbere y'ubwigenge icyo gitero nicyo cyabaye umusemburo w'amagambo agize indirimbo yubahiriza igihugu y'amerika umwenda utamirije inyenyeri perezida donald trump na benshi mu bamushyigikiye bakunze gushinja biden ko ashyigikiye abatangije kampani iharanira uburenganzira bw'abirabura izwi nka black lives matter cyo kimwe n'abandi baharanira ubwisanzure basaba ko amafaranga agenerwa igipolisi ahagarara ibyo ariko joe biden abihakana yivuye inyuma gusa bwana pence yavuze ukuri mu kuvuga ko biden hamwe n'uwo biyamamazanya senateri wa leta ya california madame kamara harris bashyigikiye ko amafaranga akoreshwa n'igipolisi yagabanywa akongererwa ibindi bigo byagifasha mu rwego rwo gukumira ibyaha mu ntangiriro z'uku kwezi bwana biden yagize ati sinifuza ko inkunga igenerwa igipolisi ihagarara icyo nifuza ni uko abapolisi babona amafaranga menshi mu rwego rwo gukemura ibibazo bigaragara ko bikeneye cyane gukemurwa ku buryo baba bafite ibibashoboza gukorana neza n'abaturage madamu kate beringfield umuyobozi wungirije ushinzwe kwamamaza biden mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatatu yavuze ko bwana pence mu ijambo rye yaranzwe no guca ku ruhande ibibazo bikomeye ahubwo akagerageza gukomeza gucamo ibice abanyamerika madame kate yatunze agatoki pence kuko utavuga cyane kuri virusi ya korona irimo yica ibihumbi by'abanyamerika buri cyumweru bwana pence ku mugaragaro yemeye kongera kungiriza trump muri manda ya kabiri mu gihe baba batsinze amatora bwana pence yiyemeje ko we na trump bazifatanya n'igipolisi mu gukumira icyitwa imvururu cyose kandi ko batazigera bahagarika inkunga y'igipolisi haba ubu cyangwa se n'ikindi gihe iyo mbaga yari imbere ya pence yari yiganjemo abahoze mu gisirikare cya amerika yari yicaye ku buryo begeranye umwe ku wundi kandi ntibari bambaye udupfukamunwa nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu buvuzi mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona ubwo inama y'abarepubulikani yabaga imvururu zishingiye ku moko zadutse mu mujyi wa kenosha utuwe n'abagera ku bihumbi ijana muri leta ya wisconsin aho ku cyumweru igipolisi cyarasiye umugabo w'umwirabura uzwi ku mazina ya jacob blake ibyo byatumye abigaragambya birara mu mihanda bamagana igipolisi ndetse n'inyubako zimwe ziratwikwa muri leta y'abaturanyi ya Illinois umusore w'imyaka cumi n'irindwi yatawe muri yombi mu bikorwa byo kwica abigaragambya babiri no kurasa uwa gatatu perezida Trump na Mike Pence hamwe n'abandi benshi bafashe ijambo bagaragaje ubutegetsi bwabo nk'ubushyigikiye byimazeyo iyubahirizwa ry'amategeko
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
umugwiza tunga akomeye akongera akaba yari afise ikiganiro gikomeye kuri televiziyo muri amerika donald trump yabonwa n'abatora batari bake ko yari umuntu mushasha muri politiki igihe yahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yamara babona ko akwiye guhabwa amahigwe naho benshi bibaza ko yari gutsindwa mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ken bredmeyer ari washington mu isomerwa na mugenzi wacu claude ganza munyamagana siko byaje kugenda kuko trump yatsinze mu matora y'umukuru w'igihugu hillary clinton kandi n'ubu aragarutse ashaka manda ya kabiri nka perezida uri ku butegetsi aritegura kwemera guhagararira ku nshuro ya kabiri ishyaka ry'abarepubulikani ku mugoroba wo kuri uyu wa kane haraba hari ibishashagirana biturika mu nyubako uyu muhango uberamo imyaka itatu n'igice amaze ku butegetsi yasobanurwa nk'iyaranzwe n'udushya twinshi ndetse hari n'abavuga ko bwari akajagari abamushyigikiye ariko bo bamugaragaza nk'umutegetsi uhanga udushya kandi washyize amerika imbere y'ibindi bihugu byose hasigaye iminsi icumi ngo amatora azahanganisha trump n'umudemokrate joe biden wigeze kuba visi perezida be amatora azaba tariki eshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe ku butegetsi bwa trump habaye byinshi bikomeye birimo kubasha kwimika abacamanza babiri bagasimburana mu rukiko rw'ikirenga ari abo mu ishyaka rimwe kuzamura ubukungu no kugabanya abashomeri ku kigero kitigeze kigerwaho mu myaka mirongo itanu ishize no kuba yarakurikiranweho ibyaha bishobora kumweguza akanabihanagurwaho abantu benshi banenga uko yitwaye mu guhangana na virusi ya korona yabonetse bwa mbere mu bushinwa ikaba imaze kwica abarenga ibihumbi ijana na mirongo irindwi n'icyenda kuva mu kwezi kwa gatatu naho abaga bakaba hafi miliyoni esheshatu bakaba bamaze kuyandura muri amerika honyine trump yakunze kumvikana avuga ko virusi ya korona izarangira mu buryo bw'agatangaza nta kidasanzwe gikozwe abantu basaga miliyoni mirongo itanu batakaje akazi kubera virusi ya korona ndetse ba guverineri benshi bategetse ibigo byinshi by'ubucuruzi gufunga imiryango amashuri yarafunzwe abigaga basaba gukoresha iyakure bibereye iwabo imikino irasibizwa cyangwa irasubikwa kimwe na za resitora zategetswe guha ibyo kurya babitahana gusa hashize igihe kitari kinini trump yihera itangazamakuru amakuru ajyanye na virusi ya korona ariko akumvikana avuga ko idakanganye yahamagariye abakora inkingo kubyihutisha nyamara abaganga bavuga ko urukingo rutaboneka mbere y'impera za bibiri na makumyabiri na rimwe trump yigeze kuvuga ko umuti wa malariya witwa hydroxychloroquine ushobora kuvura virusi ya korona ndetse ko wawukoresha buri munsi cyakora inzobere zo mu bihugu binyuranye zemeje ko uyu muti utavura virusi ya korona inzobere mu by'ubuvuzi zivuga ko mu minsi iri imbere abanyamerika benshi bazicwa na virusi ya korona abandura baragabanutse ariko baracyahari umubare w'abatakaje imirimo bavuye kuri cumi na kane n'ibice birindwi ku ijana mu kwezi kwa kane baba icumi n'ibice bibiri ku ijana mu kwa karindwi trump yijeje ko ubukungu bugiye kongera gutumbagira mu mezi ya nyuma y'umwaka wa bibiri na makumyabiri no mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri na rimwe trump anafite ikibazo gishingiye ku iyicwa ry'umwirabura george floyd wo muri leta ya minnesota ryasembuye imyigaragambyo y'abirabura muri amerika ibi birongera urwijiji ku hazaza ha trump muri politiki ibikusanywa ku bishobora kuva mu matora byerekana ko trump azi inyuma aho amajwi arindwi n'ibice bitandatu ku ijana ugereranyije na biden bazahatana kugeza ubu abaperezida babiri mu matora ya amerika nibo batashoboye gutsindira manda ya kabiri mu myaka mirongo ine ishize cyakora abantu basanga bigishoboka kuko trump yahabwaga amahirwe make ugereranyije na hillary clinton wari icyamamare muri politiki ariko akanamutsinda mu gihe yiyamamazaga yizezaga kongera kugira amerika igihangange ubu ashyize imbere kuzamura ubukungu bwayo kandi akemeza ko azabigeraho nk'uko yabigenje muri manda arimo gusoza iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneye kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuwa maskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro wabihagarariye ni Etienne Karekezi n'amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro ari kumwe na Fidel Niyongabo turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya Amerika